Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
mwaramutse diane mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru tubafitiye yo hirya no hino tubahere muri afurika y'epfo aho perezida waho Cyril Ramaphosa yagendeye igice ca Soweto mu gisagara ca Johannesburg ku munsi w'Imana kwirabira ibibanza bikorerwamwo imirimo y'ubudandaji vyononekaye aho abantu bapfuye bahonyanzwe mu migumuko yatewe n'ifungwa rya Jacob Zuma yahoze ari perezida itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP rimenyesha ko abantu batari munsi y'amajana abiri na cumi na babiri bapfuye muri urwo ruhagarara benshi muri bo bahonyanzwe igihe amamanga magazini yasahugwa abantu barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu barahagaritswe bagirizwa ubusuma no gusambura ibintu perezida Ramaphosa yatangaje ko batewe impungenge bikomeye n'ivyabaye yamara avuga ko bahakuye icigwa c'uko bategerezwa guha inguvu kurushiriza inteko zijejwe umutekano inyuma y'uko ashimiye abafashije gukuraho ivyononekaye yavuze ko abasahuye ibintu bazoshigwa imbere y'intahe yarashimiye abanyagihugu bubahiriza amategeko kuba bagiye hamwe bakagwanya akajagari yatangaje ko bunze ubumwe badashobora gutsindwa tuve muri afurika y'epfo dukubitire muri liberia aho irengero ry'abantu batari munsi y'indwi ritazwi inyuma y'uko ubwato buzamye mu mazi y'ibahari atlantique hafi y'igihugu ca liberia itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters ivuga ko ubwo bwato bwari buvuye ku mugwa mukuru wa liberia monrovia ku munsi wa gatandatu mu gitondo bugana ikivugo kiri mu bumanuko bw'igihugu bwari bukwije ibintu ngenderwa ko bisabwa kugira bukoreshwe ababukora ko bararungitse ubutumwa bw'uko bari mu bibazo nyamara igihe abajejwe gutabara bahashika bwaza bwatanguye kuzama itohoza ririko riraba ku kugena ubwato butari bukwije ibisabwa bwashoboye kuja mu mazi burimwo abantu n'imizigo nyene ubwo bwato akomoka mu gihugu c'ubushinwa yarahagaritswe ku munsi w'imana akaba ari mu minwe y'ipolisi muri iki gihe igitigiri c'abantu irengero ryabo ritazwi ntikizwi nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru impapuro zerekana ko abantu cumi n'umunani bari muri ubwo bwato bwato igihe bwava ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia. Yamara abategetsi bibaza ko abantu barenga ico gitigiri bashobora kuba bari muri bwo. Abantu cumi na batatu barapfuye ku munsi w'Imana mu burengero bwa Kenya igihe ikamyo itwaye ibitoro yaturika. Iyo mpanuka yabaye igihe abantu bariko bayivomamwo ibitoro batanguye kuyivomamwo ivyo bitoro igihe yagira isanganya mw'ijoro ryo ku munsi wa gatandatu hafi y'ahitwa Siaya. Ikamyo yari itwaye itoni mirongo ibiri y'amata yasetse iyo kamyo yari itwaye ibitoro yatumye yubama ku ruhande rw'ibarabara nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo muri amerika ap abantu baciye birukira aho iryo sanganya ryabereye kuvoma ibitoro gatoyi inyuma yaho iyo kamyo yaciturika iraka umuriro n'aho abategetsi bari bagabishije imbere yaho abanyagihugu kutegera ahabereye amasanganya nk'ayo barondera ibitoro abanyakenya batari bake babandanya kubikora kubera bahanzwe n'ubukene mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda abantu batari munsi y'ijana na mirongo ibiri barapfuye inyuma y'uko abantu isinzi bakoraniye ku ikamyo yari itwaye ibitoro yari yubamye mu nyuma yaho iraturika yamara kubera ubukene abanyagihugu bavuga ko atakundi babona bashobora kubigenza kugira bagaburire imiryango yabo tuva mu karere ka afurika dukubitire mu budagi aho chancelier w'icyo gihugu angela merkel yagendeye ku munsi w'imana igice cyasinzikajwe bikomeye n'imyuzure yatewe n'imvura ikomeye yemeye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga hamwe no gushimikira kurushiriza ku vyerekeye guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ni mu gihe igitigiri c'abahitanywe n'imyuzure mu karere k'uburaya bwo mu burengero kimaze kurenga ijana na mirongo umunani merkel yagendeye imihana y'ahitwa shuld mu burengero bw'igihugu aho inyubakwa zitari nke zononekaye canke zirasambugwa n'imyuzure ikomeye mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu angela merkel yatangaje ko yaguye mu gahundwe inyuma y'uko ibona iboneye ivyononywe n'imyuzure yatangaje ko abategetsi bazokora kugira ibintu bisubire mu buryo yavuze ko leta izokwemeza imfashanyo y'amafaranga yihutirwa ku munsi wa gatatu turangirize ku nkuru yerekeye algeria na maroc algeria yaratumye ko ku munsi w'imana ambasaderi wayo muri maroc bivuye ku kutumvikana hagati y'ivyo bihugu bibiri ku vyerekeye intara ya sahara yo mu burengero ico gihugu catangaje ko gishobora gufata izindi ngingo iyo ngingo yafatiye ku vyatangajwe n'intumwa ya maroc mw'ishirahamwe mpuzamakungu onu ku vyerekeye intara ya kabili yegukira Algeria yasavye ko haba uburenganzira bw'abanyagihugu baba mu ntara kabiri bwo kwishira bakizana yavuze ko Algeria idakwiye kubima ubwo burenganzira mu gihe ishigikiye ukwishira no kwizana kw'intara ya Sahara yo mu burengero
fideli niyongabo urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda dusamirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'igice ca kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo ubushikiranganji bw'itahamagara y'abantu mu rwanda burabandanya umugambi wo gupima ikiza ca covid ya cumi n'icenda abanyagihugu ubasanga mu burere barimwo abapimwa barashima n'aho hari abavuga yuko bagifise vyinshi bikibabangamiye yewe nta bushobozi mfite mfite n'abana batoya nk'inzu y'icyumba na saro biba bikaze nyine uyu ni umwe mu banyagihugu bo ku murwa mukuru w'u rwanda i kigali asigura ko ukwikumira kubo basanganye ico kiza bigoye bivuye ku mazu mato bato babamwo iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu reka tuyahere mu gihugu c'uburundi aho leta iherutse gushiraho umugambi wo gufasha abaganga baheze amashure kuja ku rugero rumwe na bagenzi babo mu bihugu vyo mu karere kugira ngo batange umwimbu mwiza uyu mugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu c'ubuholande ukaba werekeye amakaminuza atatu akomeye mu gihugu afise ibisata vy'ubuganga harimo kaminuza yegukira leta ibindi kuri no nkuru n'umumenyeshamakuru wacu eloge wirikaneza umugambi witiriwe nishe amajana abiri na mirongo ine uri mu rukurikirane rw'ibintu vyinshi leta yashizeho mu gushira ku rugero rumwe inyigisho zitangwa muri za kaminuza kugira zise n'iz'ibindi bihugu kandi zigezweho mu gisata c'ubuganga uyu mugambi ushigikiwe n'igihugu c'ubuholande wakozwe habanje kuba ivyigwa vyerekana neza uko umuganga w'umurundi yokwiga akanonosora ivyigwa ku buryo n'abanyagihugu bahagirira koyoko muganga joseph nyandwa twari ikigo c'igihugu c'ubuvuzi nsp akaba no mu bateguye uyu mugambi yatwiganira zimwe mu nkingi nyamukuru ziwugize zirimwo kuba umuganga azoronswa ivyigwa bifata bifatiye ku ngorane z'abanyagihugu bazobajejwe kuvura kandi nabo babigizemo uruhara gusubiramwo ukungene twahora dutanga ivyigwa kugira ngo umunyeshuri ariko ariga habemwo ukuronka ubumenyi bigenda vyiyongera gushikaho ashikira kuri bwa bushobozi dushaka hanyuma tuca turondera ingene tuvyigisha nk'uko ivyigwa vy'ubuganga vyigishwa mu makaminuza menshi yo kw'isi atari no ngaha gusa mu burundi vyigishwa hakurikijwe approche pedagogique mu congereza yitwa problem based learning umunyeshuri niwe ari hagati y'ivyigwa vyiwe si umwigisha aba hagati y'ivyigwa hanyuma rero kubera yuko uwo muganga azoza gukorera mu banyagihugu no kumenya ingorane zerekeye amagara y'abantu mu banyagihugu tuca twongerako ikintu citwa mu congereza COBS community based education and service ni ukuvuga yuko ubu kwigisha umuganga si ukumwigishiriza gusa mu mamfiteatre na kominote itegezwa kumwigisha kubera ni hazoza gukorera azi ingorane zawe ya kabiri nuko ivyo bijana cyane n'ikintu cyitwa assurance qualité et bonne gouvernance tuwe rero twashyizeho amaserire ya assurance qualité ma faculté na bonne gouvernance iyindi nkingi e, yerekeye ibijanye na genre igitsina gore ni bake baba biga iby'ubwo buganga ababyize nabo babandanya kugira ngo baronke ama diplome de spécialité iyindi nkingi yerekanye n'ubushakashatsi iyindi nkingi ijanye no gutegura ivyigwa umuntu tuzokwigisha kwigisha turavye n'ukungene azoronka akazi Sylvain Habana bakize umuvugizi w'ishirahamwe ryitaho ineza y'abarwayi mu Burundi Semabu ahamagarira leta kwitwararika ko abaganga bazoheza muri uno mugambi bakorera mu bitaro barimwo aho kumara umwanya munini muri za kabine zabo zigenga nk'uko bikunze kuba ku baganga b'abahinga umugambi we ni mwiza mugo niwe caba nk'abandi tubura kandi tubabona ya CMC specialist urabona ko ari induruga tubatore mu bitaro vya leta usanga baboneka imyanya minini mu bitaro vyabo prive rero usanga ba nyokuru bacu bava ruguru badafise uburyo bashobora kubaronka kandi baba bagwaye babakeneye mba nabo bandi baba forume ubumenyi baba bahawe n'igihugu babaforoma kugira ngo baje urwego baje gusahiriza abaganga bari bake maze bafate imyifato nk'iyo abandi tubona ko itabere itaduhimbara bace baja ku kivi bakore baca baje kugira amakabina yabo inyigisho bahawe bazikamisha amahera y'umurengera usanga n'abafise amikoro make nabo bica bibagora kubatora ntibabe nk'aba medecin specialiste tubura ku bitaro vya leta ugasanga bakiye nk'abantu batatu gusa batanu mugabo ugasanga iwabo na trani senkani barabakira umuyobozi wa kaminuza y'uburundi sanctus nyiragira yemeza ko atankeka hazoba impinduka mu bijanye n'ingene abagwayi bitabwaho gusa yibutsa ko hasigaye iminsi itari mike kuko abanyeshure batanguranye n'uyu mugambi bakiri mu wa kabiri imigambi bene iyi irafata umwanya kugira ngo bishikire abanyagihugu bo abenegihugu bose ariko murumva yuko ico kibazo cafashwe nka nkama kandi ko amayuniversite yacu na cane cane ivyo bisata bijejwe gutunganiriza abo benegihugu biri ku kivi murumva ko turiko turigisha abanyeshuri bacu kugira ngo bashobore gutorera inyishu izo ngorane ni ukuvuga muvuze ati bagiye kuronka agahengwe kuri ibyo kuba twihuse tuvuze ko ejo bazaba baronse agahengwe ariko murumva yuko abanyeshuri bahereye mu wa mbere biga bakoresheje ubwo buryo ubu ntihenze bageze mu mwaka wa kabiri aho bazorangiriza ayo mashuri twizeye neza ko tuzoba dufise abaganga abavuzi bafise ubuhinga n'ubumenyi bukomeye cyane uyu mugambi werekeye amakaminuza atatu arimwo iya leta hamwe na kaminuza zibiri z'abigenga uburundi kiracari mu bihugu bifise abaganga bake baba abahinga canke abaganga bavura indwara zose muri rusangi bazwi nk'abageneraliste mu gifaransa mu gihe ikigo ca ONU cita amagara y'abantu OMS kivuga ko abaganga bari hagati ya babiri na batatu badahagije ku bantu igihumbi muri ico gihugu ho ico gitigiri c'abanyagihugu bakurikiranwa n'umuganga ari musi y'umwe muri rusangi Eloge Urikaneza Ijwi rya Amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nane bice ku masonga nk'itangura ubushikiranganji bw'itahamagara y'abantu mu rwanda burabandanya ibikorwa vyo gupima abanyagihugu ikiza ca covid ya cumi n'icenda vyitezwe ko hapimwa ibice mirongo ibiri kw'ijana vy'ababa ku murwa mukuru w'u rwanda i kigali abazopimwa bose bariko babasanga mu burere babamwo ikibazo c'uburaro buto kiri mu vyo abamaze gupimwa basaba gukemurirwa mu ntumbero yo kutanduza ababo igihe bosangana ubwandu i kigali mu rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboshye iki gikorwa kije nyuma y'aho umujyi wa kigali ushyiriwe muri gahunda ya guma mu rugo nyuma y'aho bigaragaye ko umubare w'abandura covid cumi n'icyenda mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali ukomeje kwiyongera mu duce tunyuranye tw'umujyi wa kigali aho ijwi rya amerika ryabashije kugera wasanga abaturage babyigana bifuza gupimwa ikibazo cyagaragaye ni icy'abaturage bagiye bapimwa bakagaragara ko banduye bagahisha bagenzi babo cyangwa se abo babana ko banduye uyu mubyeyi twasanze mu murenge wa nyarugunga mu karere ka kicukiro yari yishimiye igisubizo ahawe cy'uko ari muzima nyuma y'uko yabanaga n'uwanduye covid cumi n'icyenda atabizi nayo ifite ubwoba yaraje arabiduhisha tukajya dusangira nawe tukaryamana tubimenya nyuma kandi ubu umusize mu nzu yaraje kandi ni umukobwa ukiri mutoya arabiduhisha akajya asangira n'abana ku icupa ry'amazi natwe tukaryamana kombi aje ayizi kandi ayifite abizi ko ayifite asi wanjye ndamwakira ubwo rero ararwaye n'ubu ngubu ari mu nzu niyo mpamvu nishimye ko numvaga nacitse umugongo numvaga umutwe undya numvaga ahantu hose nta rugingo ruzima mfite ariko kuba mbaye muzima ndishimye cyane ikibazo cyagaragariye aho ijwi rya amerika ryageze ni icy'abaturage baba mu mazu mato basabwa kuba bakwiheza mu gihe basanze hari uwanduye ariko bakagaragaza ko bitazaborohera bitewe n'imiturire yabo uyu ni umwe wavuganye n'ijwi rya amerika wo mu murenge wa rusororo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali yewe nta bushobozi mfite mfite n'abana batoya kandi tuba tuba mu nzu zitatuma nk'inzu y'icyumba na saro biba bikaze nyine nta kundi nyine sinzi usibye abaganga bari muri iki gikorwa cyo gupima abaturage izindi gahunda zirimo gushyira abaturage ku mirongo kubigisha akamaro ko kwipimisha birakorwa n'abandi bakozi ba leta batarimo gukora muri ibi bihe madamu ingabire nkusi josine asanzwe akora muri minisiteri y'ibikorwa remezo ari mu baje gufasha abaturage bo mu murenge wa rusororo yatubwiye icyo bakorera umuturage basanze arwaye kandi afite amikoro make atamuha ubushobozi bwo kuba yakuzuza ibisabwa byose kugira ngo atanduza bagenzi be kubashyiramo iyo tumusanze ari pozitifu hari umuti w'ibanze babanza kumuha iyo turangije kuwumuha tujya kureba iwe aho atuye ese azabona icyumba agomba kubamo wenyine ibyo tukabireba ese ibyo kurya bazabibona niba ari shefu wa famiye ariwe utunze umuryango hanyuma hari ibyo kurya leta yateganyije ku bantu dusanganye iki kibazo kandi bari basanzwe barya ari uko bagiye gukora ibyo nabyo birahari bivuze ngo rero turabanza tukamujyana tukamugeza iwe tukamwigisha impamvu akwiriye kwiha akato tukamwigisha impamvu akwiriye kuguma mu nzu akirinda tukamuha ibyo kurya bizamutunga muri iriya minsi dutegereje yuko ibizami bye ibisubizo bishobora kuza nanone ari byiza tujya kureba uko yaramutse uko ogisijene ye ihagaze uko abo mu rugo bameze niba atabanduje niba akomeje kwiha akato tugenda tubasura umunsi ku munsi tukabikora raporo abaturage barimo gupimwa covid cumi n'icyenda batoranijwe n'ubuyobozi bw'akagari bufatanije n'ubw'imidugudu bagiye batoranywa bagenda basimbuka urugo bagafata urugo bagasiga urukurikiyeho bagafata urundi hagapimwa kandi umuntu wese urengeje imyaka cumi n'umunani imibare yavuye mu bipimo byakorewe mu mujyi wa kigali ntiramenyekana ariko minisiteri y'ubuzima yarayisohoye itangazo rigaragaza ko abantu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na barindwi aribo bantu bashya banduye covid cumi n'icyenda bigaragara ko abanduye biyongereyeho igihumbi mu bari basanzwe basohorwa buri munsi n'iyi minisiteri mu banduye ku munsi w'ejo bagera ku bihumbi bibiri abasaga igihumbi na magana atatu nabo mu mujyi wa kigali bikaba bisobanura imibare mishya yari ivuye mu tugari twapimwe ku munsi w'ejo kugeza uyu mibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu ibihumbi mirongo itanu na bine magana atanu mirongo ine n'icyenda aribo bamaze kwandura covid cumi n'icyenda barimo ibihumbi mirongo itatu n'umunani n'ijana mirongo itanu n'umunani bamaze gukira abagera kuri magana atandatu mirongo itatu n'umunani bamaze guhitanwa n'iyi ndwara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku vya covid ya cumi n'icenda mu karere ka afurika y'ubuseruko abashakashatsi muri uganda babandanya kurondera ingene iki kiza cotuzwa bakoresheje ibiterwa bitandukanye nyuma yaho ikigo ca leta kijeje imiti muri ico gihugu nda mu mpfunyapfunyo cemereye umuti wakozwe n'umwarimu wo muri kaminuza ya mbarara abandi bashakashatsi muri kaminuza ya guru iri mu majaruguru ya uganda nabo bakoze uyundi muti uja watanguye kugeragezwa amenyesha amakuru rya amerika ikampara muri uganda ignatius bahizi mu nkuru ikurikira ikigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu national drug authority nda kivuga ko hari imiti y'amoko atatu imaze gukorwa n'abahanga mu bigo by'ubumenyi bitandukanye mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'icyorezo cya covid 19 gihangayikishije isi yose uganda ni kimwe mu bihugu bya afurika byibasiwe n'iyi ndwara kugeza ubu imibare y'inzego z'ubuzima akaba igaragaza ko abantu barenga ibihumbi bibiri bamaze guhitanwa na covid 19 ayo moko atatu y'imiti arimo uwa covidex wakozwe na profeseri ogwang patrick wo muri kaminuza ya mbarara ubv 01n wakozwe n'abahanga bo kuri kaminuza ya makerere bafatanije n'ikigo cya leta gishinzwe ubushakashatsi ku ndwara za virusi ubu urimo kugeragezwa mu bantu hamwe na covilis 1 urimo gukorwa na kaminuza ya guru mu majyaruguru y'igihugu kugeza ubu umuti wa covidex niwo wonyine uri ku isoko indi iracyari mu igeragezwa abias rwamwiru umuvugizi w'ikigo cya leta gishinzwe imiti nda yatangara ijwi rya amerika impamvu covidex yemerewe gukoreshwa mbere y'uko inyura mu nzira zose zemewe umuti wo mu bimera gakondo wemererwa kuba wakoreshwa mbere y'uko ugeragezwa mu buryo bwemewe ariko ugakoreshwa no kwigengesera kandi uzirikana ko utavura niyo mpamvu tuvuga ko wakoreshwa kunganira ubundi buvuzi wibuke ko ukorwa mu bimera abasogokuruza bari basanzwe bakoresha kuva kera bivura ibibazo by'indwara zitandukanye igituma twe nka nda tubigiramo uruhari ni uko tuba dushaka guhamya ko ari nta kibazo watera ku magara ushobora gukoresha imiti ya gakondo iwawe mu rugo nk'uko bisanzwe ariko iyo bigeze ku cyo gukora umuti mu bwinshi kugira ngo ukoreshwe na rubanda rugari aho biba bisaba ko tubigiramo uruhare rukomeye kugira ngo twemeze ubuziranenge bw'uwo muti nda ivuga ko uganda iri mu bihugu bya mbere byifashisha ibimera gakondo mu gutunganya imiti ifasha abanduye covid 19 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku magara y'abantu oms ryo rivuga ko hari ibindi bihugu byo muri afurika byatangiye ubushakashatsi nk'ubwa uganda muganga solome okwale akorana n'uwo muryango hano muri uganda We know that nine countries are looking into this Benin, Botswana, Cameroon, Congo, Gabon, Ghana, Kenya, Nigeria, and South Africa. And in phase two, iba kabikiye mu gice cya mbere uganda yo yageze mu gice cya kabiri cy'ubu bushakashatsi oms yisunze gufasha uganda mu bushakashatsi kuri iyo miti yo mu bimera bya gakondo ishobora kuvura covid 19 ni igihugu kimaze gutera intambwe nziza mu gushyiraho uburyo bukwiye bwo gusuzuma imiti ya gakondo no kuyishyira ku isoko kandi oms ifatanyije n'ikigo cya afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara twashyizeho uburyo n'amahame byo kuyobora ibihugu mu gukora imiti yo kuvura covid cumi n'icyenda mu bihe bishize perezida museveni yagiye anenga abanyafurika bafite ubumenyi bwo gukora ibintu bitandukanye birimo n'imiti ariko bakazinga amaboko bagategereza abanyamahanga kubakorera ibyo bakeneye byose ati iyo ni imyumvire y'ubucakara muri afurika niho ubushakashatsi ku miti yo mu bimera bya gakondo bugomba gukorerwa kuruta ahandi hose kuko aka gace k'isi duherereyemo gakikijwe na buri kimera cyose wakenera gukora imiti ubu buvuzi bw'imiti ya gakondo bwatunze ba sogokuru bugomba kongerwa agaciro biciye mu bumenyi kugira ngo tububungabunge museveni wahagurushye ibyo guteza imbere ubumenyi mu guhanga yizeza inkunga y'amafaranga atubutse leta igiye gushora mu bintu byo guhanga imiti mu cyumweru gishize yatangije uruganda rugiye gutangira gukora imiti ivura indwara zitandukanye hamwe n'urukingo rwa covid cumi n'icyenda umuvugizi wa nda abias rwamwiru avuga ko mirongo irindwi ku ijana ry'imiti ikoreshwa mu gihugu ituruka hanze I think Uganda is taking a right path with all our scientists and researchers.
Ati ndibaza ko Uganda irimo kuyoboka inzira nziza ikoresheje abahanga bayo yo kuvumbura no guhanga imiti itandukanye akaba bishobora kuzadufasha mu kugabanya imiti tugura hanze. ubu mirongo irindwi ku ijana y'imiti dukoresha mu gihugu ituruka hanze bivuze ko ubu bushakashatsi ku miti itandukanye ari bwiza ku gihugu kandi biduhesha ishema kubona abahanga bacu ari bo bafashe iya mbere mu karere kose mu gushakira igisubizo icyorezo cya virusi duhanganye na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko imibare y'abandura covid cumi n'icyenda n'abihitana mu gihugu itangiye kugabanuka ibi babikesha gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi mirongo ine n'ibiri ubigeze mu cyumweru cya kane ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda mu rwanda mu karere ka rubavu haraye harangiye irushanwa ry'isi muri volleyball ikinigwa ku musenyi bita beach ball ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu jean claude munyandinda adutegurira amakuru ya siporo n'imikino mu gihugu cy'u rwanda mu mukino w'intoki wa voleboro ejo ku cyumweru mu rwanda harangiye irushanwa mpuzamahanga rya voleboro ikinirwa ku mucanga beach volley iri rushanwa ryaberaga ku gisenyi mu karere ka rubavu ku nkengero z'ikiyaga cya kivu ryahuje amakipe yo mu bihugu birenga mirongo itatu byo hirya no hino ku isi ku ruhande rw'abagabo igikombe cyatashye mu ikipe yaturutse muri leta zunze ubumwe za amerika cyane cyane ko amakipe yahuriye ku mukino wa nyuma yombi yari yavuye muri icyo gihugu mu bagore naho ikipe yabaye iya mbere niyo muri leta zunze ubumwe za amerika yatsinze iy'abadage ku mukino wa nyuma muri iri rushanwa u rwanda rwari ruhagarariwe n'amakipe ane abiri y'abagore abagore n'abiri y'abagabo mu bagore hari haserutse ikipe ya valentine munezero afatanyije na charlotte nzayisenga hakaba kandi ikipe ya benita mukandayisenga na claudine musanabageni mu bagabo ikipe imwe yari igizwe na olivier ntagengwa wari uri kumwe na hakumuntu kavalo indi kipe ikaba yari igizwe na fisi habanza intwari hamwe na ive mutabazi muri aya makipe ane atatu yasezerewe atarenze icyiciro cy'amajonjora ikipe yagerageje guhanyanyaza ikaviramo mu kimwe cy'umunani kirangiza ni iya valentine munezero na charlotte nzayisenga uyu mukinnyi charlotte nzayisenga arasobanura asobanura ikintu cyateye urujijo kirebana n'imyambarire y'abakinnyi b'abakobwa amakipe yarahagarariye u rwanda cyane cyane ko yari itandukanye n'iy'abakobwa bo mu yandi makipe umunyarwandakazi ntago njye mbona mu mikinire yacu ntago twambara ubusa dukina twikwije niyo mpamvu yabiteye ngira ngo ni umuco wacu ubushize ubwo twakiraga iyi world tour ntago byagoranye kuko twari twarabivuze before yuko kompetisiyo itangira ariko ubu ngubu habayeho akantu ko kurangara gato ntitwabivuga ariko twabisabye uhagarariye irushanwa yabitwemereye cyane ko ari nawe wari uri hano ubushize irushanwa rya beach volley dukina n'abantu bambaye udukariso utubisitiri ariko mu muco wa kinyarwanda aho tugiye gukina hose twambara amakabutura ntabwo ari ubwa mbere bibaye wenda nuko byabereye iwacu ntitubivuga ariko iyo tuzagenda tubivuga tukiri hano mu rwanda ko tutazambara nk'ibindi bihugu nta munyarwandakazi wakinanye ikariso njye niko mbyumva tukiri muri volleyball kandi ikipe y'igihugu y'u rwanda y'abakobwa batarangije imyaka makumyabiri yasize umugani mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ryaberaga mu buhorandi no mu bubirigi rikaba ryararangiye ejo ku cyumweru iyi kipe iyobowe n'umutoza christophe mudahinyuka yatakaje imikino yayo yose uko ari irindwi kuva ku cyiciro cy'amatsinda kugeza ku ntera yo guhatanira imyanya itandukanye iyi kipe y'abangavu b'u rwanda muri volleyball yarangije ku mwanya wa cumi na gatanu ari no wa nyuma nyuma yo gutsindwa n'ubuhorandi brezil argentine turukiya ya Thailand n'Ububirigi ikibabaje kurushaho nuko muri uko gutsindwa kw'ikipe y'u Rwanda muri iyo mikino yose itashoboye kubona iseti n'imwe y'imbuza kurahira yari Claude Munyandinda i Kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakunzi b'imikino na siporo ntitwabibagiye mu gihugu c'u burundi umurwi wa dinamo wa basketball ejo kwa mungu niwo watwaye igikombe citiriwe uwahoze arongoye uburundi petero nkurunziza watsinze urunani ku munota wa mirongo itandatu na gatanu kuri mirongo itandatu n'umwe urongoye uwo murwi amenyesha ko mu mwaka uza bazokora cane kugira ngo batware ibikombe vyose bazokinira inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ku kibuga cibuye muri komine ya Mwumba intara ya Ngozi ahari ibibuga vyubatswe na Petero Nkuru nziza niho urwo rukino rwa nyuma hagati ya Dinamo n'Urunani rwabereye. Imbere y'abantu isinzi kugera mu gace ka gatatu umugwi w'Urunani niwo wari imbere uza gutakaza urukino mu minota ya nyuma ku manota 65 kuri 61. Richard Patrick Ngwiza uruvugo umumenyereza mushasha w'Urunani amenyesha ko agifise vyinshi vyo gukosora kugira umugwi wiwe usubire kuza uratwara ibikombe nuvuga yuko ndibaza tutagerageje kwitanga uko bishoboye kose kandi baravuga neza mu kirundi cyiza ngo abana babiri agatsinda umwe nuvuga ko musanga ari icyo kubera twakinnye umukino mwiza tugitangira gushika duheze numva ko n'amahirwe make twaronse kubera n'ikinyoni cy'amanota bagitsinze si cyari cyinshi ariko ndabona ko harimo byinshi umuntu ategerezwa guma akosora agwana yereka abana yuko ejo ari byiza kubera ko dufite abana bakiri batoyi benshi n'amasitateji menshi ari utuntu twinshi tutudeshe umuntu ategerezwa gukosora ndibaza ko nitwaronka akanya ko gukosora ndibaza ko bizogenda neza muri dinamo hoho kari akamwemwe kenshi kubona batwara igikombe umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko gutwara igikombe utsinze urunani biryoshe kuruta ibindi byose twayiteguye n'inguvu nashaka nshimire n'abakinnyi kubera umwanya twamaze ko turitegura nibo bahaciye babikora babishyira mu ngiro ibyo twaba twaravuganye umugwi w'urunani nibyo umugwi ukomeye cyane kandi ntuzawukina nawo ngo uraza kuvaho kugira utsinde mugabo urashobora gukoresha ingufu z'isumba izo bakoresheje kugira ushobore gutsinda rukundo jodasin arongoye umugwi wa dinamo aremeza ko uno mwaka utabagendeye neza cyane ariko ko muri rusange bashima umwaka tuwevariwa yuko wagenze neza kuri twebwe ntitwatwaye amakupe nk'ayo twaba dutwara ariko ankora info izindi ekipe nazo zarabyigenzejemo neza kandi je les felicite babaye shampiyona ya bujumbura shampiyona nationale ubu twatwaze amakupe ashika kuri atatu muri iyi sezo urumva ni kuri twebwe umwaka wagenze neza ntabyo tumenyereye tumenyereye gutwara amakupe menshi arengayo ntiwari umwaka woroshe wari umwaka waciyemo muri asosiyasiyo muri federasiyo ibintu bitoroshe mugabo waratebye urahera kubera abantu bashinga ntahe ariko twe tubona ko byagenze neza warongoye uwo mugwi aramenyesha imigambi afitiye umugwi wiwe mu mwaka uza w'inkino cyambere tuzokora no gusubira tukunga umukinnyi twaramforosa ekipe twagira amarekrutema twaforoma kandi kubera turabona yuko tuba ducakeneye kwiha ingufu zindi ziri tuzo twari dufise ubu ibyo nibyo tuzogira kugira dusubire dutware tube shampiyo bujumbura na shampiyo nasiyonari nicyo kibanza cy'iwacu mu bisanzwe iri higanwa ryitiriwe uwahoze arongoye uburundi ni ubwa mbere ribaye mu burundi umugwi wa mbere wahawe igikombe ni miliyoni zibiri mu mafaranga y'amarundi wa kabiri uronka imiliyoni n'igice nayo wa gatatu utahukana umuliyoni iri higanwa rero bikaba bitegekanijwe ko rizohora riba uko umwaka utashe desire hatungimana kigali ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kandi no ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremeshejwe na jewe diane ninahazwe dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire muri bo harimwo fasila gebeho ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru y'igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu z'ijoro ku masaha yo